muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni mudusange kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu aha mu rwanda umujyi wa kigali watangiye gukingira covid abaturage bawo bafite imyaka mirongo itanu kujyana hejuru cyitabiriye abakecuru n'abasaza bazindutse bariho barakorerwa turiho turabafasha kuzuza impapuro bagakingirwa hanyuma tukabaha na randevu uyu ni umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya busanza mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali rero uwineza providence mu burundi abakozi ba onatel bari mu myigaragambyo yo kwishyuza ibirarane by'imishahara yabo naho muri tanzania umuyobozi w'ishyaka rya mbere ritavuga rumwe na guverinoma cadema yatawe muri yombi ikaze muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri tanzania aho umukuru w'ishyaka cadema rya mbere rikomeye mu batavuga rumwe na guverinoma freeman mbowe yatawe muri yombi diane ninahazwe aratubwira iyi nkuru mu itangazo umugambwe cadema washyize ku rubuga rwabo rwa twitter wavuze ko freeman mbowe mbowe yahagaritswe na polisi mu masaa munani n'inusu z'ijoro iyo polisi yamusanze ku ihoteli yariko imwanza mu burengero bushira ubuseruko bwa tanzania aho yari yagiye mu ikoraniro ry'umugambwe aramutswa abanywanyi b'umugambwe wiwe bagera ku icumi bafatanywe nawe bakaba baciye bagenda gufungirwa muri komisariya ya polisi imwanza mu gihe we umugambwe wiwe uvuga ko atawuzi iyo yajanywe muri iryo tangazo umugambwe cadema wasabye ko polisi ya tanzania yovuga aho indongozi yawo iherereye n'ico yahagarikiwe uwo mugambwe wiyamirije kandi ico wise ihonyangwa ry'agateka kazina muntu muri tanzania wongera uvuga ko hari ibimenyetso vy'uko intwaro yavuze ko ari y'igitugu y'ubutegetsi bwa nyakwigendera john pombe magufuri yashengeye mu kwa gatatu kuno mwaka ikibandanya diane ninahazwe turakomezanya noneho tujye muri nigeria aho polisi yatangaje ko yabohoje abantu ijana bari barashimuswe mu kwezi gushize muri leta ya zamfara mu majyaruguru y'igihugu umuvugizi wa polisi ya leta ya zamfara iherereye mu buraruko bushira uburengero abo banyurujwe babamwo yavuze ko batabawe ata n'igiceri ca cumi kirinze gutangwa abatabawe biganjemwo abapfasoni bakorera mu gisata c'ubuvuzi n'abana leta ya nigeria yemeje ko ukubohozwa kw'aba bantu igukesha ibiganiro vyabaye hagati y'ubushikiranganji bw'umutekano n'ababanyuruje abamaze gushika mu miryango yabo muri abo babohojwe ni mirongo umunani abandi mirongo ibiri baracariko bagirirwa amasuzumwa kwa muganga babohojwe inyuma y'iminsi mirongo ine n'ibiri bari bamaze mu minwe yabo leta yemeza ko ari abasuma
ijwi ry'amerika noneho tujye mu bushinwa abantu makumyabiri na batanu bahitanywe n'imyuzure yatewe n'imvura idasanzwe mu ntara ya henan yo hagati no hagati mu gihugu abahanga mu by'iteganyagihe bavuga ko hashize imyaka igihumbi ubushinwa butagusha imvura nk'iyi geoffrey mutagoma arakomeza kuri iyi nkuru abantu bagera ku bihumbi ijana bahungishijwe mu mujyi wa Zengzu imihanda na gari ya moshi byose nta gikora mu gihe ibyuzi n'ahabugenewe hafata amazi byose byuzuranye abasirikare babarirwa mu bihumbi batangiye gahunda yo guhungisha abaturage babakura muri iyo ntara ubuyobozi bw'umujyi wa Zengzu bwatangaje ko abarenga magana atanu barohowe bakura aho bategera gari ya moshi hose huzuranye amashusho agaragaye ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga abantu bari bagiye gutega gari ya moshi bavuyagira aho buzuriweho n'amazi y'ibiziba abagera mu gituza biteganijwe ko muri iyi ntara ya henan hakomeza kugwa imvura mu gihe cy'iminsi itatu ingabo za leta zigera ku bihumbi bitanu na magana arindwi zagabwe muri ako gace ngo zikore ibikorwa by'ubutabazi no gushakisha ababuri burengero batwawe n'imyuzure kuva ku wa gatandatu kugeza ejo ku wa kabiri muri zenzo hari hamaze kugwa imvura ipima milimetero magana atandatu na cumi n'indwi n'igice kimwe bivuga ko muri iyo minsi gusa haguye imvura ijya kungana nigwa mu mwaka wose kuko igera kuri milimetero magana atandatu na mirongo ine n'ibice umunani jeffrey mutagoma turakomezanya tuze muri leta zunze ubumwe za amerika abashakashatsi bo muri kaminuza ya new york bavuga ko urukingo rwa johnson and johnson rwa covid rushobora kuba rudafite imbaraga zihagije zo gukumira ubwoko bushya bw'iyi virusi abahanga bageze kuri uwo mwanzuro nyuma yo gukora ubushakashatsi bwimbitse ku maraso ya bamwe mu bitanze ngo bakorweho igeragezwa nathaniel lando kizigenza muri ubwo bushakashatsi yatangaje ko uru rukingo rudafite ingufu zo kurinda iyi ndwara ku rugero rumwe n'iza pfizer na moderna zakozwe ku buryo bunyuranye n'ubw'urwo ubu bushakashatsi bwashyizwe ku rubuga rwo kuri murandasi ku wa kabiri ntabwo ruravugwaho n'impande zose z'abashakashatsi kuri covid cumi n'icyenda cyangwa ngo byandikwe mu gitabo cyagenewe kwandikwamo ubushakashatsi bwemewe bityo ntibugaragaza ibyemewe ku rwego rw'isi birebana n'uru rukingo ariko burajya gusa n'ubwagaragaye ku zindi nkingo zitangwa inshuro imwe nka johnson and johnson na astrazeneca zitabyara abasirikare bo mu mubiri bahagije kurwanya ubwoko bwa covid cumi n'icyenda nka delta na lambda ubwoko bwa delta bwagaragaye bwa mbere mu buhinde buvugwaho kuba bwandura vuba kurusha ubundi ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe gukumira indwara kivuga ko abagera kuri mirongo inani na batatu ku ijana bandura muri iki gihe basanganwa covid cumi n'icyenda yo mu bwoko bwa delta johnson and johnson herutse gukora ubushakashatsi bugaragaza ko urwo rukingo rushobora gukumira ubwandu bwa covid cumi n'icyenda yo mu bwoko bwa delta mu gihe cy'amezi umunani ariko ubu bushakashatsi bushya bwasohotse muri kaminuza ya new york buragaragaza ko johnson and johnson yari isanzwe itanga urukingo rumwe noneho ikeneye urwa kabiri radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato cyane mu rwanda minisiteri y'ubuzima yatangiye gukingira covid cumi n'icyenda abaturage bose bari hejuru y'imyaka mirongo itanu mu mujyi wa kigali asumita kaboye yaduteguriye inkuru ubutumwa bwanditswe n'umujyi wa kigali bwohererejwe abayobozi bose b'imidugudu igize uwo mujyi bwasabaga abo bayobozi kumenyesha abaturage bo mu midugudu yabo barengeje imyaka mirongo itanu kuzindukira ku bigo nderabuzima bibegereye bakajya gukingirwa covid cumi n'icyenda ni ibikorwa byahise byitabirwa n'abo muri iki kigero bagaragaje kwishimira ko nabo bagiye gukingirwa ku kigo nderabuzima cya busanza kiri mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali ijwi rya amerika ryahageze mu gihe cya saa tatu za mu gitondo abarebwa n'icyo gikorwa bari bageze mu myanya yabo ubwo rero twabonye mesaje nimugoroba itubwira ko tugomba kuza ku kigo nderabuzima kwikingiza nyine urukingo rwa mbere yego nishimye cyane kuko batubwira ko hari ubudahangarwa mbese iyo wakingiwe ugomba kuba ufite kuko ntabwo wararemba cyane nk'utarakingiwe tugomba kugendana n'abandi ngo turataha dutunezewe ku buryo kuko turaba turi muri gahunda nyine umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya busanza madamu w'ineza providence yabwira ijwi rya amerika ko bafite abasaza n'abakecuru bake basigaye badakingiwe akizera ko gahunda iza kurara irangiye nk'uko mu bisanzwe babonye yuko icyo cyiciro cyari gisigaye cyitabiriye abakecuru n'abasaza bazindutse bariho barakorerwa turiho turabafasha kuzuza impapuro bagakingirwa hanyuma tukabaha na randevu igihe bazagarukira urwa kabiri ariko tugasigarana n'amatelefone yabo n'ababaherekeje tukanabahamagara kugira ngo batazabyibagirwa kuko n'ubundi twari dusigaranye bakeya bari muri icyo cyiciro batari barubonye babyitabiriye cyane nko mu masaha make turaba dushoje igikorwa icyiciro cy'abarengeje imyaka mirongo itanu cyatangiwe gukingirwa mu mujyi wa kigali kije gikurikira abandi bakingiwe mbere barimo abakuze barengeje imyaka mirongo itandatu abafite indwara zidakira ndetse n'abakora imirimo ibahuza n'abantu benshi barimo abaganga n'abashinzwe umutekano umwana w'umukobwa ijwi rya amerika ryasanze ku kigo nderabuzima cya busanza yaraje kwipimisha ngo arebe ko ubwandu bwa covid cumi n'icyenda amaranye ibyumweru bibiri bwashize yasabye inzego zishinzwe ubuzima mu rwanda ko n'abakiri bato batekerezwaho bagahabwa inkingo kuko covid cumi n'icyenda nabo ibashegesha gusa abantu basuzugura kovide ifata ku buryo butandukanye ntabwo kovide ntabwo ngewe mfatwa ndavuga uko njye nafashwe ntabwo nafashwe nkorora nta nubwo nafashwe ndwara ibicurane ku munsi wa gatatu nibwo iyo nkorora yaje nibwo n'ibyo bicurane nabyumvise ubundi nari mfite ikibazo cy'umutwe uremereye nanjye mba numva bankengera mba numva nakingirwa kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi gishobora kugaruka ko ntabwo gicitse aho nanduriye nshobora no kongera kuhandurira ko ntawumenya aho yanduriye ariko iyo iyo wakingiwe iyo icyorezo kikugezeho ntabwo kikuzahaza ntabwo kikuzahaza urivuza bisanzwe ntabwo uwakingiwe arwara nk'utarakingiye nanjye rwose mba numva twese abantu bakiri batoya byatugeraho byo gukingira kugeza ubu mu rwanda hamaze gutangwa inkingo zo mu bwoko bwa strazeneca na pfizer minisitiri w'ubuzima daniel ngamije aherutse gutangariza radiyo ijwi rya amerika ko ahawe urukingo aba afite amahirwe menshi yo kudahitanwa na covid cumi n'icyenda kugeza ubu ngubu ikigaragara ni uko abaremba bakanapfa abenshi ntabwo bakingiye mirongo cyenda ku ijana ni abantu badakingiwe uko inkingo ziza ni nako tuzagenda tujya mu tundi turere navuga ko dufite abantu benshi ugereranyije n'utundi dufite bakeya cyane kugeza ubu minisiteri y'ubuzima igaragaza ko hamaze gukingirwa abantu ibihumbi magana ane na batandatu n'abantu bane bahawe inkingo zirimo iza AstraZeneca na Pfizer iyi minisiteri ikavuga ko bakiri bake cyane ugereranije n'abasaga miliyoni zirindwi teganywa gukingirwa mu gihugu hose ibikorwa byatangiye kuri uyu wa gatatu bizasozwa kuwa gatanu w'iki cyumweru Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi abakozi ba sosiyete ya leta onatel ishinzwe iby'itumanaho bahagaritse akazi uyu munsi bavuga ko bamaze amezi ane badahembwa ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda abakozi bose b'ishami rya leta onatel rijejwe gutumanatumana ko amakuru bemeza ko haheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mituweli de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza ari nacyo gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerezwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntabyo ushobora ahanini byinshi no muri NSS ntibakidukotiriza na mituweli nuko nyene ubuyobozi bw'ishyirahamwe Honatel bwahavuye buhamagara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ivyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice c'umunsi yamara bemereye ijwi ry'amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza umuyobozi w'iryo shirame rya leta onatel yahavuye abagirisha inama kabera private yemereye ijwi ry'amerika ko abakozi ba onatel bamaze igihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye c'uburyo abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza turemeza yuko hariho amezi atatu turahembwa ariko co mwamenya nuko ishirahamwe onatel ni ishirahamwe rifise co nokwita autonomie de gestion abakozi turakora tugahembwa muvyo twinjije ikibazo c'ishirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose ndetse no ku rwego rukuru muribuka yuko umushikiranganji wa mbere yari yatugendeye mu kwa cumi na rimwe kuba umwaka urangiye araduha n'intumbero twokurikiza ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru ari nabwo onateri rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shirahamwe bikemuke umushikiranganji marie chantal nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yariko harashikiriza ivy'ubushikiranganji ubushyiranganzira arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze aha tukaba twavuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na onateri abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashyirahamwe turumva na cyane cyane ibibazo bafise haranahanahanwa ibyiyumviro by'ukungene ibyo bibazo byotorerwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa byobandanya bikorwa amafaranga y'abenegihugu agakingirwa onatel niryo shami rimwe ryonyine rya leta rijejwe igisata co gutumanatumanako amakuru umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko onatel rivugwamwo ubunyonyezi n'isesagwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi amajana atanu y'amarundi yarishize hamwe na regidezo ritanga amatara n'amazi onatel ryavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda ririmwo abakozi barenga igihumbi gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyene atabigenga barashira imitahe muri ico gisata umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorera twabo kandi leta irishiramwo uburyo burengeye ubw'abigenga Pierre Claver nkuru Kigali ku by'ijwi ry'Amerika ubuzima bwo mu mutwe ntibukunze kwitabwaho uko bikwiye umuntu arwara ikindi gice cy'umubiri akitabaza abaganga ariko iyo bigeze ku buzima bwo mu mutwe akenshi bitera ipfunwe umuntu agatinya kujya kwivuza kubera impungenge z'uko bamwita umusazi bamwe babana n'ibi bibazo igihe kirekire nyamara byashobora kubonerwa ibisubizo kugira ibibazo byo mu mutwe ni ibintu bisanzwe kandi biba ku bantu batandukanye mugenzi wacu eugenie mukankusi arabiganiraho na emmanuel nyampatsi nyampatsi avura by'umwuga abantu bafite ibibazo by'imitekerereze byaturutse ku bikomere byo ku mutima bahuye nabyo mu mateka yabo mu buryo butandukanye aramara impungenge abatinya kwivuza akabakangurira kugana inzobere zabafasha kurengera ubuzima bwabo ni nacyo ahanini cyatumye nawe ubwe yitangira uwo murimo ashinga kabine ye yigenga aratangira atubwira igihe yatangiriye n'aho akorera muri iki gihe iyi gahunda yo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze ibikomere byo ku mutima nayitangiye muri bibiri na cumi na kane ariko nkorera mu miryango itari iya leta itandukanye rero gutangira kwikorera byatangiye umwaka ushize mu kwezi kwa gatandatu nibwo nafunguye iyo kabine icyo cyumba cyo kwakiriramo abantu babikeneye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kicukiro niho nkorera abankeneye niho bansanga nkabaha ubufasha baje kunsaba mwatubwira uburyo mukoresha se kugira ngo mutange ubwo bufasha tumenyereye ubuvuzi busanzwe mwebwe mubikora gute uburyo nkoresha mu by'ukuri bufite aho butandukaniye gato n'ubuvuzi busanzwe kuko njye ntakoresha imiti nkoresha psikoterapi sinzi mu kinyarwanda uko nayita ariko ni uburyo bwo gufasha abantu bafite ibibazo by'imitekerereze dukoresheje ibiganiro kwinjira mu mateka ye mu bibazo byamuhungabanyije cyangwa se byamukomerekeje byamuteye agahinda byamuteye intimba byamuteye kumva atiyakiriye kumva aremerewe noneho uko tumutega amatwi bikadufasha kugenda tubona uburemere bw'ikibazo afite ariko ari nako dutahura n'uburyo bwo kumufasha abantu barabyitabira ko ubusanzwe umuntu kugira ngo avuge akamurika umutima atari ikintu cyoroshye
ni ikibazo mu by'ukuri cya rusange usanga kwitabira ibiganiro bituma umuntu agomba kuvuga ibibazo bye cyane cyane abibwira umuntu adasanzwe amenyeranye nawe usanga ari ibintu bitorohera abantu benshi cyane ku buryo bamwe rwose agusaba na randevu mu kumvikana umunsi azazira ariko igihe cyagera ukamubura cyangwa se akakubwira ati ngize izindi mpamvu zituma ntaboneka ariko nyuma mwazahura akakubwira ko yigiriye ubwoba bwo kwifungurira umuntu adasanzwe amenyereye icyo kibazo rero cyo ku kutifungurira umuntu utamenyereye usanga ari ikintu abantu benshi bafite kigahura rero na kimwe cy'umuco nyarwanda cy'uko umuntu agomba kwirinda kwimena inda umuntu agomba kuba kugira ibanga ry'ibye ugasanga iyo ni inzitizi ituma abantu badakunda kwitabira serivisi zacu ntabwo ariyo yonyine hari n'izindi abantu baza akenshi baza babagana ni urubyiruko ni abantu bakuru abakunze guhura n'ibibazo babitabaza n'ibandi kugeza ubu abantu benshi bakunze kutwitabaza ni abantu bakuru abashaje cyane no ntabwo bakunze kuza abantu bakuze ababyeyi abagabo n'abagore abo nibo bakunze kwitabira ngira ngo binafitanye isano n'uko muri iki gihe usanga mu ngo nyinshi hari ibibazo by'amakimbirane kutumvikana kuri bamwe bikagera no ku butane no ku bana batabanye urubyiruko narwo ruraza ariko si cyane abo dukunda kubona bo mu rubyiruko ni abaherekejwe n'ababyeyi babo babibasabiye babyifuza nabo bakaza tukabafasha rero abenshi dukunda kubona ni abubatse cyane cyane abafite ingo zirimo ibibazo cyangwa se niyo bitaba ari ibibazo bishingiye ku rugo ariko ugasanga ni umuntu mukuru ufite wenda amateka yanyuzemo yamugoye cyane yakwiyongeraho n'ibibazo by'imibereho y'ubuzima by'uyu munsi bikamubana byinshi akaba yakenera ubufasha none se bwana emmanuel nyampatse iyo umuntu umuntu yashingira kuki yabwirwa n'iki niba agomba gufata icyemezo cyo kuza kubasaba serivisi aho kujya mu baganga dusanzwe tumenyereye ku bitaro byabaye ibya leta cyangwa iby'abigenga icyo ni ikibazo cyo kumenya amakuru kuko wenda icya mbere navuga ni uko ntabwo serivisi yacu iri mu ipiganwa n'ibitaro bisanzwe cyangwa se izindi serivisi zitanga ubufasha ku bibazo by'imitekerereze uwashaka yadusanga uwashaka yajya muri ibyo bitaro ikinyuranyo ni uko twebwe twinjira cyane mu mateka umuntu yanyuzemo twinjira mu bibazo umuntu afite twinjira cyane mu mu gahinda mu ntimba mu mujinya dushaka imizi y'ibyo bibazo kugira ngo ibisubizo binaturuke muri we urumva rero nta miti dutanga nk'uko nabikubwiye dushobora gufasha umuntu wabuze nk'ibitotsi kongera gusinzira kandi nta n'umuti yanyoye urumva rero ko apuroshe yacu irinjira cyane igacukumbura wenda ngira ngo no mu bindi bitaro hari aho babikoresha ariko twebwe umwihariko wacu ni uko tudakoresha imiti kandi bikaba byafasha umuntu gusubira ku murongo akongera kumererwa neza agakira ndetse hari n'abaza bafite indwara zimwe izananiwe imiti ariko yaza muri kanseringi agakira ndumva aricyo nagusubiza kuri icyo kibazo wari umbajije nimutubwire muri make nk'indwara muvura muri kirinike yanyu ni nyinshi indwara abantu bakunze kuza bafite ziratandukanye ni nyinshi cyane wenda izo bakunze guhuriraho ni eshatu iya mbere inafite n'umubare mwinshi mu rwanda mpereye nko ku bushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'ubuzima n'abashinzwe ishami ry'ubuzima bwo mu mutwe muri minisiteri y'ubuzima ni ubushakashatsi bwakozwe muri bibiri na cumi n'umunani ariko butangazwa mu kwa mbere bibiri na cumi n'icyenda indwara yitwa depresiyo yita indwara y'agahinda gakabije ifite umubare munini w'abanyarwanda kurusha izindi ukunze gusanga koko abantu benshi badusanga baza bayifite ni indwara rero ntabwo twakwinjira muri mu biyiranga byose ariko bimwe navugamo ni uko ari agahinda kavanze no gucika intege aho umuntu aba yaracitse intege mu buzima yumva ubwihebe bwinshi muri we ibyamushishikazaga bitakimushishikaje kuri bamwe ndetse yumva ashaka kwiyahura hari n'ababa barabigerageje bikabananira cyangwa se guhora umuntu yumva arakaye cyangwa se ahindagurika rimwe akumva arishimye ubundi akumva uburakari buramurenze ni indwara kandi ikunze kujyana n'ibintu byo kwigunga umuntu akumva yaba wenyine nta bantu ashaka kwegera ndetse n'abaje bamusanga akumva yabahunga ikanajyana kandi n'ibintu byo kuzinukwa kuzinukwa mu buryo bwose kuzinukwa ubuzima kuzinukwa ibiryo kuzinukwa imibanire kuzinukwa imibonano mpuzabitsina kuzinukwa ibirori kuzinukwa ibintu byinshi bitandukanye umuntu yabaga ashishikariye cyangwa se guhorana umunaniro kandi nta n'icyo umuntu yakoze ariko ugahora wumva umubiri wawe unaniwe cyangwa se kwibona mu ruhande rubi gusa hari ukuntu usanga umuntu ufite iki kibazo iteka yibona nabi yicira urubanza yumva ari umuntu mubi yumva adakwiriye kubaho nk'abandi adakwiriye kwishima nk'abandi akaba yanahorana n'inkomanga ku mutima ibyo byose ni bimwe mu bimenyetso bikunze kuranga iyi ndwara bita depresiyo mu rurimi rw'amahanga ariko wumva kubera kuvugwa cyane abantu bamaze kuyimenyera ubundi uburyo nyabwo kuyivuga ni depressive disorders ariko ugasanga ibyo bimenyetso bikunze kuranga abantu bayifite iyo ni imwe mu zo twakira iya kabiri ni ptsd post traumatic stress disorder mu kinyarwanda twayita niyo bita ihungabana mu by'ukuri toroma nayo ngira ngo isigaye ni ijambo rimaze kumenyerwa cyane batikanaka afite toroma iyo ni indwara ivanga agahinda n'ubwoba igashingira cyane ku mateka mabi bitorohera abantu kubirenga no kubikira ugasanga rero umuntu ahora muri ayo mateka mabi yanyuzemo cyane cyane hagira ikibimwibutsa ugasanga yasubiye inyuma cyane
kugira ngo umuntu abone ndetse noneho mwatanga telefone umuntu ashobora kubahamagaraho ni zeru karindwi umunani umunani mirongo ine na kabiri zeru gatandatu makumyabiri na gatanu hari ikindi mwamwifuza kugeza ku batwumva wenda byaba gushimangira muri rusange ibyo twavuze ni uko nsaba abantu batandukanye bafite ibibahangayikishije mu mutima bafite ibibabujije amahoro bafite ibibatera kwiheba bafite se ibintu byose bituma bumva batamerewe neza muri bo akenshi batazi n'impamvu kudatinya kwegera serivisi nk'izi zacu kuko nicyo zibereyeho kugira ngo zongere zibafashe kugaruka ku murongo iyo umuntu amerewe neza yishimye aba abyumva ariko n'iyo amerewe nabi aba abyumva rero uzumva bimubayemo igihe kinini tugitangira navuze ko akenshi nko guhera ku mezi atatu kuzamura uri mu kibazo kidashira kiba gishobora kugukururira ingaruka nyinshi cyane usibye n'ibi bibazo by'imitekerereze bigira n'ingaruka nyinshi ku mubiri ujya wumva izi ndwara zitandura burya inyinshi zifitanye isano n'imitekerereze y'umuntu rero ni ukugira ngo dushishikarize abantu kutabanza kuremba kugira ngo bashobore kutugana ngo tubafashe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ntahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu umugoroba mwiza murakarama